iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani i washington dc muri kumwe na oriane itangishaka kuri miko ndabahaye ikaze mu biganiro byacu Walichoma nini nyumba yangu na vitu yangu yote nabakia kunyumba, alesi tunakimbia na tulikimbia tu hivi.
uyu ni umwe mu mpunzi z'abanyekongo zibandanya guhungira mu gihugu cy'u buganda zihunga ingwano ibandanya kuba mu karere ka ituri avuga ko imbere yo guhunga inzu yiwe yaturiwe iyo nkuru hamwe n'iyerekeye ikigo gihererekanya amafaranga gikoresheje amakarita bita mastercard mu rwanda hamwe n'iyerekeye ikibazo cy'amazi mu karere k'ibiyaga binini turazigaruka ko mu kanya kari imbere turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise muramutse oriyane ishyirahamwe mpuzamakungu oni ritangaza ko rizobandanya rifata mu mugongo igihugu cya liberiya na cyane cyane mu bijyanye no gusubiza hamwe abanyagihugu inyuma y'itariki ya mirongo itatu y'uku kwezi kwa gatatu aho ikiringo cyaryo muri icyo gihugu kizoba kirangiye ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kane i Moronvia n'icegera cy'umunyamabanga mukuru wa oni amina muhamade uwo mufasoni muhamade yakiriwe na perezida wa liberia george weya ejo ku wa kane mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo onu irangize imirimo yayo muri icyo gihugu kiri mu bikenye cyane mu karere ka afurika y'uburengero inteko za onu zagiye muri liberia mu kwezi kwa cumi umwaka wa bibiri na gatatu inyuma yaho hadukiye intambara ya bonse rimwe yaheze ihitanye abantu bashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu mushingwamanza yari arongoye umurwi wahanura perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika uh, ariko mu matohoza uh, ariko arakorwa n'umushingwamanza adasanzwe robert mura ku kwivanga k'uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2016 ejo kuwa kane yaratanze imihoho mu mabanga yiwe john dawud mu itangazo yashikirije yavuze ko igitumye atanga imihoho ari uko atashimishijwe n'uko impanuro baha perezida donald trump atazubahirije kuva mu riheze niho john dawud yatangura kurongora umurwi w'abashingwamanza bahanura perezida donald trump kuri dosiye y'uburusiya ku kibazo nk'icyo nyine perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yaratangaje ejo kuwa kane ko azosubiriza liyetena general hr mark master n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu hagati muri white house mu nyuma gato y'iryo tangazo general mark master nawe yaciye ashikiriza ko agiye gukukuruka mu gisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kuva muri rici ryimirije no guhagarika imirimo yose ya leta amakuru ava mu bimensha makuru aha muri amerika avuga ko mu bikorwa vyiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu yamye adahuza na perezida trump ku bibazo bimwe bimwe kandi ko vyashika ntiyumvikane n'abandi bategetsi bakomeye muri white house harimwo na john kerry umunyamabanga mukuru mu biro kwa perezida hamwe na jim martis umushikiranganji wo kwivuna abansi john bolton yahoze ari ambasaderi wa amerika muri oni niwe agiye kuzoca amusubirira ishyirahamwe mpuzamakungu amnesty international ryishinze guharanira agatega ka zina muntu k'umunsi wa kane ryaragirije ibihugu byo mu burengero bw'isi birimwo leta z'ubumwe za amerika n'ubwongereza kuba biha ibirwanisho arabiya saudite n'ibihugu bifatakanije kuba barakoze ibyaha byo mu ntambara mu gihugu cya yemene mu kiringo cyabawe imyaka itatu iyo ntambara imaze umuyobozi wa amnesty ajejwe ubushakashatsi mu karere k'abarabu lin maruf avuga ko hari ibimenyetso byerekana ko ibigwanisho bifise ibiciro agaciro gaharurwa ku mamiliyaridi y'amadolari bibandanya birindwikirwa arabiya sawudite byakoreshwe byakoreye amarorerwa abasivile mu gihugu ca yemeni amnisiti iremeza kandi ko mu matozo yakoze impande zose zifise uruhara muri iyo ntambara zahonyanze amategeko mpuzamakungu kuva mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu bashika ibihumbi cumi barishwe hanyuma barenga ibihumbi mirongo itanu na bitatu barakomereka muri iyo ntambara muri ico gihugu ca yemen abarwanyi barenga igihumbi n'amajana atanu barwanya leta ya siriya n'imiryango yabo bariko barava mu mihaniri mu buseruko bwa guta mu gihe igisirikare ca leta ya siriya cegereje gufata umurwa mukuru wose abarongoye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa siriya bavuga ko bizeye kuko guhunga kuzomara iminsi itari mike kandi bazova no mu bice bibiri vyo mu buseruko bwa guta biri mu minwe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ayo masezerano yo kuva mu gisagara yumvikanywe ko n'uburusiya leta ya siriya hamwe n'abayirwanya arimwo no guhanahana abanyororo bagizwe imbohe ku mpande zose abasirikare ba siriya bafatanije na siriya na siriya nyene nibo batanguje ibitero by'indege byatumye basubira kwigarurira ubuseruko bwa guta mu kwezi guheze iyo mirwano imaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana atanu isiga abasivile batashoboye canke batashatse guhunga mu bukene burenze urugero
urakoze aloise ku makuru udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda ikigo gihererekanya amafaranga gikoresheje amakarita ya mastercard cyatanguje umugambi mu gihugu cy'u rwanda mugenzi wacu asumta kaboyi araducira ku mayange uyu mushinga watangiye mu rwanda utangiranye akayabo ka miliyoni ijana z'amadolari y'amerika aya mafaranga azafasha urubyiruko rw'abanyarwanda babuze imirimo ariko bafite imishinga ikoze neza iki kigo cya mastercard cyiteguye guhanga imirimo itari munsi y'ibihumbi ijana na mirongo itanu mu myaka cumi n'ibiri iri imbere usibye guhanga imirimo iki kigo kinayiteguye gufasha uburezi bw'u rwanda mu gikorwa cyo kwigisha abarimu bagaha amasomo abanyeshuri azabafasha kurangiza bahita bajya ku isoko ry'umurimo uyu ni dr eugene mutimura minisitiri w'uburezi mu rwanda iyo rero ubonye umufatanyabikorwa nka Mastercard Foundation ashora miliyoni ijana mu myaka itanu mu gihugu ni amafaranga menshi cyane cyane cyane yuko ibikorwa bafite bifite target n'ibyo bashaka kugeraho bifatika harimo guhanga imirimo ku rubyiruko cyane cyane abana b'abakobwa mu cyiciro cya tourism na hospitality management ibyo twabonye yuko ari byo bifasha cyane umuvuduko w'iterambere mu gihugu cyacu ariko ntabwo wabigeraho gusa udashyizemo investimenti cyangwa udashyirizemo ibikorwa nyirizina icya kabiri ni uko barafatanya na leta kandi leta ni kimwe mu byo yahisemo kugira ngo ube umuvuduko w'iterambere icya gatatu cyo navuga ni uko Mastercard Foundation nibwo bwa mbere yashyize ibiro byayo hanze ya Canada ku ikubitiro uyu mushinga uzibanda ku rubyiruko ari narwo rukunze kugaragaza ibibazo bituruka ku kubura akazi urubyiruko rwaganiriye n'ijwi rya amerika ruvuga ko rumaze imyaka rurangije kaminuza ariko bakaba barabuze icyo bakora ntabwo kubona akazi byoroshye turahangayitse cyane iyo ugeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaja nibwo ubibona haba hari abantu benshi cyane ndetse igihe uhagera ukumva ubaye dekuraje ukumva nta n'ubwo watanga ugasanga barashaka nk'abantu babiri amaze kuza nk'abantu barenga mirongo inani tuvuga guhanga imirimo mu by'ukuri buri muntu aba afite umushinga yakora ariko kugira ngo abone icyo yatangiza igishoro ntabwo biba byoroshye nagerageje no kwiga ibintu by'imyuga gerageza kuba babonerekana yuko nakwikorera nabyo ntabwo byanshobokeye kubera ko usanga imisoro niba ucuruza nk'ibintu wenda bifite agaciro k'ibihumbi nka magana atatu ugasanga bashatse gusoreza kimwe n'umuntu ufite donke ufite ibicuruzwa bifite agaciro nka ka miliyoni eshanu nagerageje no kwikorera birana uyu mushinga mugari watangirijwe mu rwanda ufite intego yo gufasha urubyiruko rwa afurika guhanga imirimo igera kuri miliyoni mirongo itatu mu gihe cy'imyaka itanu ikigo cya mastercard kivuga ko afurika ari umugabane ukura cyane kandi ugizwe ahanini n'abakiri bato iyi ikaba impamvu yatumye berekeza muri afurika mu rwanda nibo mastercard yatangirije uyu mushinga bwa mbere mbere yo kuwugeza mu bindi bihugu bya afurika urubyiruko rwo mu rwanda rwamenye iby'uyu mushinga mbere rurizera ko ruzungukira kuri uyu mushinga ikibazo cya mbere gihari du- kandi twese tuzi ni uko nta kazi gahari uburyo bworoshye rero ni ukwishakira umurimo icyo dusaba rero urubyiruko ari nacyo twebwe ababashije kugira ikintu dutangira tutwa- turi kuvuga uyu munsi ni uko ugira igitekerezo ukanakibwira abandi nibwo buryo twakoresheje kandi ntikiza ari nabwo re- leta idufasha kugira ngo dukomerezeho tubwire n'abandi ibitekerezo birahari ni byinshi dore umufatanyabikorwa abaje rimwe na rimwe ngewe ba- nabonye mentorship nabonye ah, coaching biciye muri project za mastercard nta nubwo ari eh, nta nubwo mastercard ubwayo bundi yazaga ku- kuri tere ariko noneho yaje kuri tere uyu mwaka imyaka icumi ishize yarakoraga ariko itaza kuri tere icisha mu zindi organization ziri mu gihugu ubu noneho yaje mu gihugu ubwayo irahibereye bivuze ngo ah, twizeye ahubwo ko bigiye kuzamuka kurusha ibyo twebwe twabashije kugeraho ikigo cya mastercard cyiyemeje kubaka ishuri ry'icyitegererezo muri buri karere k'igihugu iryo shuri rizajya ritanga ubumenyi bukenewe n'abatanga umurimo mastercard ivuga ko igiye gufasha urubyiruko cyane cyane urw'igitsina gore bibanda cyane ku nzego z'ubukerarugendo n'urw'amahoteli mastercard ifite icyicaro muri canada asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tuje mu buganda aho impunzi z'abanyekongo zibandanya guhungira ku bwinshi muri icyo gihugu mugenzi wacu claude ganza munyamagana arabidushikiriza amazi y'ikiyaga albert ni meza ndetse ateye ababengeza ariko ashobora no guteza akaga umuryango w'abibumbye uvuga ko impunzi nyinshi z'abanyekongo zapfuye zigerageza kwambuka iki kiyaga bakoresheje ubwato bujegajega kwambukiranya iki kiyaga berekeza uganda ni urugendo rw'amasaha atanu buri munsi haracyaza abandi benshi bahunga imvururu ziri kubera mu ntara ya ituri Tam Daniel Rogers uhagarariye HCR ahitwa Sebaguru muri Uganda aho izi mpunzi zakirijwe aragira ati and some are even taking cattle like uh, goats, like uh, chickens.
bamwe muri bo ndetse bazana n'amatungo nk'ihene inkoko n'inka ubwato bumwe bwarohamye bwarimo inka makumyabiri na zirindwi izo nka zose zarapfuye ariko turokora ubuzima bw'abantu But the human beings were rescued.
impunzi nyinshi ijwi rya amerika yabonye zari zifite ibikoresho bike abenshi baracyashakisha abana n'ababo bakunda baburanye uwitwa duniya sikwetu sorongoni amaze ukwezi ataracirgera umugore we Eh, wakati walikuja tu, walikuja usiku wakavamia wakaua vijana avuga ko igihe baterwaga hari nijoro kandi ko hishwe urubyiruko rwinshi nari mu gipangu numva abantu benshi bataka nsohotse kureba nasanze abaturanyi banjye bose bicishijwe imipanga nahise ncika ilibidi nikimbie.
kuri site ya sebagoro abakorerabushake basaba impunzi zikihashyika kujya ku murongo zikurira imodoka hari umuvundo baravuga ko bananiwe cyane imvururu hagati y'abo mu bwoko bw'abahema n'abarendu zimaze imyaka myinshi abarokotse bavuga ko batakinaburirwa iyo bagiye guterwa bitandukanye no mu myaka yashize kandi ubu n'abagore ntibabareka chantal lave aragira ati Walichoma nini nyumba yangu na vitu yangu yote nabakia kunyumba.
batwitse inzu yanjye n'ibirimo byose twahunze nta kintu na kimwe dufite n'iyi myenda nambaye nayihawe n'umugiraneza ngeze ku mupaka Nini kule ku- hmm?
yahunganye n'abana be babiri ababyeyi be n'abandi bavandimwe bose barishwe hagati muri uku kwezi kwa gatatu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryatangaje ko impunzi ibihumbi bine zahungiye muri uganda ziturutse muri ituri abarimo guhunga ubu barajyanwa ahitwa cyangwari baracyaza bahunga imvururu uwitwa kayigwa ciwe aravuga ati tunasikia hata kwa redio banduku yetu bo kwa nini wakati numvise kuri radiyo abarendu bavuga ko turi abavandimwe ariko kubera iki baje bakatwiraramo n'imihoro imyambi amacumu n'amashoka kuki ntacyo abasirikare babikoraho kuki birantangaza rwose niba ari politiki ntabyo tuzi kama kuko politiki sipanajua ikagoma bakirirwaga hamaze kuzura abayobozi ba cyangwari baratinya ko hashobora kwaduka icyorezo cya kolera mu kwezi kwa kabiri impunzi zisaga magana atandatu zafashwe n'iki cyorezo makumyabiri na batandatu bahita bapfa umuryango mpuzamahanga utabara imbabare ku rubaho wuje ishami rya uganda urakangurira impunzi gukaraba intoki neza mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uganda yakiriye impunzi zisaga miliyoni ziturutse muri sudani y'epfo ubuyobozi bwa uganda buzi neza ko bukeneye imfashanyo yihutirwa kugira ngo babashe kwita ku mpunzi nyinshi zikisukiranya ziva muri Kongo.
arakoze mugenzi wacu claude kuri iyo nkuru
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
tuve mu buganda tuje mu burundi mu gihe ku itariki ya mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatatu aho hari ejo hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi uyu munsi washitse imitumba imwe imwe yo muri komine mugwi mu ntara ya cibitoki ifise ingorane nyinshi zijanye no kwiteza imbere ku bw'ubukene bw'amazi buharangwa mu ntwaro bavuga ko ubwo bukene buva ahanini ku igwirirana ry'abantu mu gihe n'amazi ubwayo atera kena mu masoko inkuru ya mugenzi wacu diane ndonse
umutumba wa masha ni umwe mu mitumba ya komine mugwi ufise ubukene bw'amazi abanyagihugu baho bavuga ko kugira bashikira amazi meza bafata urugendo rw'amasaha atatu kukaba nkako abajeje intwaro kuri uwo mutumba bavuga ko ufise ibombo rimwe rya rusengo amakuru tubandanya dukura mu bajeje intwaro ni uko uharugwa ko abantu bagera hafi ibihumbi mirongo ibiri n'indwi ivyo biruko mu gihe muri rusangi umutumba umwe umwe wategerezwa kuba ufise n'imiburiburi za rusenga umunani uwurongoye igisata kijejwe kubungabunga inyubakwa z'amazi muri komine mugwi niyo nkuru jesu marie asigura ko ubwo bukene bw'amazi buva ku igabanuka ryayo mu masoko maze bikunyurwa n'igwirirana ry'abayakoresha uyu mutumba urabangamiwe n'ikibazo c'amazi kandi n'umutumba uriko abenegihugu batari bake ingorane rero zihari ni uko kuri uyu mutumba nta masoko y'amazi ahari ku buryo twububakira za rusengo ayo masoko rero ntayahari hanyuma mu myaka iheze amazi y'amabomba yarashikayo igisagara c'imugwi kitaraguka hariyo n'ishuri rya primaire bita ekofomasha amazi yarahashika ariko gushika uno munsi aho igisagara c'imugwi cagukiye ntibikunda ko amazi ashikayo kandi n'iyo twayakura mu masoko amazi yaragabanutse cane ku rugero rutari ruto yarakamye ubwo bukene bw'amazi bufise ingaruka nyinshi ku banyagihugu bo kuri uyu mutumba wa masha hamwe ni ku bijanye n'amagara meza aho bavuga ko bataronkayo boga ku mibiri kukaba nkako benshi bambaye impuzu zitameshe cyane cyane abariko baregereza izabukuru hamwe n'abana bakiri bato eka no ku mibiri yabo iriko ubuhoma uyu mutama atubwira ko n'inda ziraye mu mpuzu bambara inda rero nizo tugwaye ino rero bwa mbere ku kubera ubukene bw'amazi urabona ni nk'aka gafurani karamaze hafi ukwezi katameswa hejuru yo kubura amazi hambavu y'izi nda hari n'utundi dukoko dutera amavunja tw'imbaragasa tubajya kubera isuku rike uyu mukenyezi atubwira uko bimugora kuronka amazi atekesha n'ayo akoresha isuku turafise imbaragasa kubera ubukene bw'amazi urabona nk'ibi bihuzu nambaye ntibimeshe urabona ngiye kutuvoma urabona ko nshaje ndatuzanye ngira sinda natwiyoga ncangira nti nzodukoreshe ejo ndabiko iminsi yo biriyongera komine mugwi isanzwe yimbuka ibitoke vyinshi iza ubwa mbere mu makomine atandarizwamo inzoga ziva mu bitoke ariko ku bw'ubukene bw'amazi umukuru w'umutumba wa masha ntiba ndetse onesifo avuga ko abarimyi y'ibitoke bahagaritse kubiganamo inzoga benshi barabihevye iyaba twari dufise amazi n'imiduga ibuza gutora inzoga ngaha ariko kubera ko iyo ngorane ibitoke baca babijana bakabipakira bakabishora imugo ibindi navyo agasoko dufise bica biza kugurwa n'abantu bava mu manege mu cumba manege n'ubucuruzi bakarangura ivyo bitoke ku wegeye ibarabara uronka n'amazi nibo baca babigana ingaruka z'ubukene bw'amazi ziraba inzitizi no mu bijyanye no gutanga indero uko bikwiye mu mashure uyu mwigisha wo ku ishure shingiro masha arabitwiganira umwana ashobora kuza agashika nka saa mbiri n'inusu bamubaza ati wari hehe ati nari kuvoma nawe wahari uriya avoma ugaca uvuga ati nta kundi ibijyanye n'indero biragoye kuko nko mu minsi yahera twarigeze ari nko ku wa mbere babwira abana ati mbo turebe abana baje batoze ukabaraba wanamurungika muhira ati genda uje woze ntagaruka kuko amazi ataba ayakura kuko ari kure abavyeyi barereye kuri rino shure shingiro rya masha bafise impungenge ko abana babo bashobora kwasiga ubuzima abana ngaha turibaza ko bazohava banaharira n'ishano umwana arashaka amazi ngaha kwishura akabura yakura akirukanga mu mihana cyangwa iyo mu masoko ayorora ibintu bibi bibi byose bapfa kunwa banywa ibiziba bakahandurira indwara umwana hari n'igihe agwara bikarinda gusaba yuko barinda gusaba amazi mu mihana yo kumusuka ko kugira yoroherwe mu mutwe baronka ingene bamushikana kwa muganga mu ntwaro bavuga ko mu migambi izorangurwa uyu mwaka harimo kwegereza amazi abanyagihugu bo muri komine mugwi umuhanuzi wa musitaneri w'iyo komine ajeje intwaro n'imibano salvatore niyo buhungiro avuga ko uwo mugambi bawutegekanirije imiliyoni zigera kuri mirongo irindwi na zitanu aha tukamenyesha ko ubukene bw'amazi byongeye buva no kutabungwabungwa neza kw'inyubako z'amazi niyo nkuru jesus marie ajejwe igisata kibungabunga izo nyubako muri komine mugwi avuga ko ico gikorwa kitaborohera kuko bakoresha amafaranga avuye mu ntererano y'abanyagihugu ico gikorwa rero ntabwo kitworohera kuko n'amafaranga dukoresha ava mu banyagihugu nyene none rero abo banyagihugu mu gihe bataba bafise amazi kumubwira ngo riha igiciro kingana gutya kugira ngo tubakorere amazi tuyabungabunge ntavyumva neza afuma avuga ati muyakore hanyuma turihe amazi tuyabona natwe rero tukaba tudafise ikigega twikorako kugira ngo dukore y'amazi umutumba wa masha gitohera na manege niyo mitumba ikenya amazi kuruta iyindi muri komine mugwi amakuru dukura mu bajeje intwaro avuga kandi ko nko mu ci riheze amezi abiri yaheze atanima ry'amazi rikorotse mu gisagara ca mugwi mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika tukivuga ku bijyanye n'ibibazo by'amazi impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitatu ziba mu kambi nshasha ya murongwe iri mu karere ka fizi mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zifuza ko ikibazo cy'amazi adahagije muri iyo nkambi cokemurwa kugira ngo birinde impunzi kuza zirasohoka ikambi zijya kurondera amazi ni nkuru ya mugenzi wacu vedaste ngabo mu buseruko bwa kongo muri nkambi nshasha y'umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa baraka aho ni mu birometero birenga mirongo itanu n'inkambi yo mu rusenda impunzi zibaye muri iyi nkambi imaze igihe cy'amezi ane ifunguwe zivuga yuko zifite ubukene bw'amazi turuka ku mabomba make ndetse no kuba amazi yo muri iyi nkambi atazira ku gihe ndi mugwango edmo ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko yabwijwe igihe amerika ko babangamiwe no kutagira amazi ahagije kuko nayo bavoma atajya azira ku gihe icyo kibazo cy'amazi twebwe tugifise cyane rwose ni ikibazo duhwanye mbere cy'ingorane ni ikibazo cy'ingorane cyane kuva dushika mu minsi ya mbere ntitwaronka amazi neza ariko tukaronka amasaha agiye naho nyene gushika uno munsi amazi kwemeye kuhavoma mu gatondo ku munsi ni ku munsi mu gatondo amasaha nk'abiri amazi hari n'abakamirako batayaronse bagaca biruka mu banyagihugu hahepfo mu bakongomani kuja kurondera amazi nka jewe ikibazo honyene akarorero nari maze indwi yose ntashira amazi ku mubiri aho nyine no ku birenge jewe nazindutse kuvoma baravuga ati none wewe waraye kurima jewe nagize ikibazo c'ejo ndabura amazi ndabona n'umuntu nosaba amazi yo gushira ku birenge nari mu gatondo natowe n'umukenyezi umwe aravuga ati ubu mupapa banza mumureke jewe mbanza kumuvomera banze kuronka amazi icyo kibazo cy'amazi rero kwenga kiraduhanze kiraduhangayika izi mpunzi zikomeza kugaragaza yuko kubera iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri iyi nkambi y'umurongwe kiri mu bituma impunzi zihitamo kujya gushakira amazi yo gukoresha mu mugezi wa mutambara ndetse no ku kiyaga cya tanganyika nubwo hari igihe izi mpunzi zifatirwa hanze y'inkambi zigafungwa kubera ziba zasohotse ari nta ruhusha zihawe kugira abantu baronka amazi barindira kujya ku ruzi bitwa mutambara nagwo ruri hafi y'ikirometero n'ibindi birenga kugira ushikane amazi ngaha baguca inoti y'amajana indwi canke amajana umunani tanganyika nayo iri ahantu kure cane yonyene yoba iri hafi y'ibirometero bibiri kugira woba uduganya amazi udafise nk'akantu bitwa agakinga ngaha mw'iyi nkambi ya murongwe ntushobora kuronka amazi kuba woronka amazi ni ukuvuga gusohoka inkambi ngaha nubwo hoba hakiri kare biratugora kuko dushobora kugenda wagera hirya hirya ugahura eh, ugahura n'umu- n'abasirikare aba- ah, dufate n'umupolisi acagufata kubaza ngo zana ibitamburisho twebwe natwe rero bikatu- bikatugora gute umwanya uwo ari wo wose nta kuntu umuntu yokwama afise igitamburisho kuko nishobora kuza kucyaka uwo munsi kigaherana n'uno munsi ayejo sindonka uburyo bwo kubuza na ya mazi rero naja kuyaronda cyangwa naza kurondera utundi ngiye naba ngiye aho hiyo bamfashe sindonka ukuntu nisigure ikintu bakora ni iki bavuga ati ngaha zana amafaranga utayazanye tugushira mu gasho nanjye amafaranga rero ntayo nayo gusuma ngaha ndahangayika kugira ngo ndayaronke manirakiza samweli ni impunzi yo muri iyi nkambi y'imurongwe aza ishiramwe rya dese ko ryashyira imbaraga muri iki kibazo cy'amazi kugira ngo bizabarinde kwandura indwara zituruka ku isuku rikeya ryo kutagira amazi kosare kugira ngo twongereze uburyo bw'amazi agwire kuko imya- atamazi ahari umwanda wa mwinshi tubura iyo dukoresha amasaha amazi twogesha amasahani ayo twoza abana twiga ayo twiyoga umwanda ugaca ugwira nagaca bitu- bituzanira ingaruka mbi ku mubiri wacu amagwara agaca agwira icyo twosaba rero kutubwiriza amazi ku ruhande rw'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bukorera muri iyi nkambi buvuga yuko iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri iyi nkambi kigiye gushakirwa umuti tubamenyeshe yuko iyi nkambi ishasha y'imurongwe imaze amezi ane ifunguwe ikambitsemo impunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za mongemonge sange ndetse na kavimvira pedatse ngabo ku bw'ijwi ry'amerika imurongwe yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imwe mu migambi nyamukuru ya leta zunze ubumwe za amerika
muri iki gihe mu gihugu cya siriya amerika ihanganye n'ubwicanyi butagira uko buvugwa ibyo bitangazwa n'umuhanuzi wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu liyotena general hr mcmaster mu ijambo yashikirije ku nyubakwa y'ikibutso c'ihonyabwoko ry'abayahudi i washington dc mu kiringo c'imyaka umunani intwaro ya perezida wa siriya bashar al assad yishe idatora ifata abantu bunyamaswa ibicisha inzara ifata abapfasoni ku nguvu yongera ikoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu bayo iyo ntwaro yaragize ibitero ku bitaro n'amashure n'abanyasiriya batagira uko bangana abanyasiriya batagira uko bangana barahagaritswe baranyuruzwa canke barazimangana muri icyo gihe leta ya kisilamu yaranyuruje ifata bunyamaswa irica yongera itoteza abari mu madini ari kurushi muri siriya yongera ikora amabi y'agahomerabunwa bivugwa ko abantu bagera ku bihumbi amajana atanu bapfuye kuva ingwano itanguye muri siriya mu kwezi kwa kabiri konyine abasivile bagera ku gihumbi n'amajana ane barapfuye intambara muri siriya yatumye haba impunzi zirenga miliyoni zitanu mu gihe abantu barenga miliyoni zitandatu bataye izabo leta zunze ubumwe za amerika ziriko zifata ingingo zigenewe gukingira abanyasiriya ataco bagira gutsinda leta ya kisilamu no gutuma abagize intwaro ya perezida assad babazwa amabi bakoze imbere y'ubutungane ubwa mbere na mbere leta zunze ubumwe za amerika ziriko zifasha mu guha uburyo urwego rwashyizeho n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe gutororokanya ibyaha byakorewe muri siriya cyane cyane ibyaha bityoza agateka ka muntu no gutegura ibyemezo bishobora kuzokoreshwa mu gukwirikirana ibyaha byakorewe muri siriya ubwa kabiri amerika ifatanije n'impande bicuditse nk'inteko ziharanira demokarasi muri siriya biriko bigwaniriza hamwe imigwi igira iterabwoba ngo runani rwaratsinze leta ya kisilamu muri iki gihe rukaba rwarahabuje ibice ijana ku ijana by'ubutaka bwari mu minwe y'abagira iterabwoba ba leta ya kisilamu muri siriya na iraq leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gukurikirana abo bicanyi gushika leta ya kisilamu itsinzwe burundu ubwa gatatu amerika iriko itanga imfashanyo igenewe abanyagihugu irenga imiliyaridi indwi n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari agenewe gufasha abanyasiriya bari mu gihugu no hanze y'igihugu amerika kandi iriko ikora kugira ikingira abasivili ataco bagira ibitero bikoresheje ibigwanisho vy'imyuka y'ubumara no gutuma asade yishura ku ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho bigayitse amerika ifatanije n'abo bacuditse n'izindi mpande bikorana bizobandanya gushira ahabona ubunyamaswa bukorwa na leta ya siriya hamwe no gutsinda leta ya kisilamu no gutanga imfashanyo igenewe abanyagihugu hamwe no gutuma ibitero vy'ibigwanisho bikoresha imyuka y'ubumara bidasubira kuba amerika imenyesha ko perezida assad ategerezwa kubibazwa kandi ko atankeka azobibazwa
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye imwe mwese mwaduteze amatwi ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye fatuma kalalali masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye cyane ndabifuriza umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.